gundi gye tutege
turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika aha washington dc muri studio y'indwi muri kumwe na jewe diane nininahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda muri uganda mu karere ka kisoro no mu icungararo yaho muratwumva atankomanzi kuri fm zitandukanye ku isi hose turi live kuri wezi zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese yacu ya facebook instagram twitter na youtube ni voa radio yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku nshuro ya mbere uburundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu ubwo bwato bwitwa mv musumba a canke rimwe amazi ya mbere bwagiyemwo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatanu buva aho bwakorewe muri komuni Kabezi em, bujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nk'uko tubibwirwa n'abari mw'ishamwe ryakoresheje ubwo bwato muri muri isanga y'ino munsi twabatumiriye elvis hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa vyo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika buhere imigambi itandukanye yabwo rero arayizi elvis hatungimana ikaze ku ijwi rya amerika kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage ku vya mv musumba a
murakoze diane murakoze diane nahazwe Eh.
murakoze cyane nuko rero uratutwara gato kuva i- ubwato mv musumba rimwe canke mv musumba a mu- mwabwise mu gifaransa mushize ko a a- bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari
Eh, ubwo bwato bwatanguye kubigwa mu bihumbi icu- mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Eh, niho bwiyumvirwa mu nyuma bagerageza kubisha- kubusha mu ngiro ibyo tubishe- ibyo tubishe mu ngiro haba harimwo ibintu byo gutumako ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muravye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kirya kiza covid 19 ntivyari vyoroshe duca dutangura kubwubaka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu Eh, ubu rero akaba ariho dushoboye gushira mu mazi
umuntu atarabona ubwato musumba mv a turamutumiye aje ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu aburabe twashize ko videwo twabihawe uruhusha na ba nyenebwo ariko elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute
Ah, ubwato mv musumba a eh, burera buriko ikimenyetso buranditseko mv musumba a nk'uko eje kubivuga eh, bukagira na na couleur ya gris ko nobivuga Eh, hama ni ubwato bunini cane ni ubwato bunini ugereranije n'ubwato n'ayandi mazi dusanzwe dufite ngaha ku kiyaga ca tanganyika ni ubwato buba bufise ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana eh, birenga igihumbi n'amajana atandatu akaba ari nk- gushika nk'igihumbi n'amajana umunani Eh, murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije co nokwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramwo ibidandazwa ngaha ku kiyaga ca tanganyika Mhm. nuko reka ah, ndaza kugaruka gato ndakubaze eh, ibindi bitandukanye ku kungene wobandanye utugenekeraniriza ubwo bwato ariko m- kugira ngo sinisangize ijambo mba nzinakire abakunzi b'ijwi ry'amerika bafise utubazo bakubaza turahera kuri richard richard ikaze ku ijwi ry'amerika
yego Mm, uhereye hegarisha
ni mu gisagara cya bujumbura Mhm. akabazo kawe ku bwato mv musumba a
Eh, Mhm.
iyo na- yamaze uwo mutumire Eh, ubwo bwato bujya ko twabonye byari bitanguye uja mu kiyaga buzotangwa- buca butangwa gukora ubu canke bacyagira ese bacapima Mm. Ego, urakoze ugira umunsi mwiza Mhm. akabazo uh, ka richard uh, elvis
Eh, murakoze cane richard ndagukengurukiye cane ku kibazo mubajije Eh, ubwato bwaragiye mu mazi nivyo ariko ntiburatangura gukora ariko vuba cane buratangura gukora Mhm.
kubera hariho ibikorwa vy'ibanze ukubisa kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa eh, eh, harimwo ibintu vyinshi harimwo ivy'amaassurance harimwo amasertifika atandukanye mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire ndizera neza yuko vuba cane vuba rwose ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa nk'ako kiyaga ca tanganyika urakoze cyane twakire na uh, eloge eloge ikaze ku ijwi ry'amerika
alo Ura- ikaze eloge uherereye he
mu gisagara cya bujumbu Mhm. akabazo kawe kwa elvis wo mu bwato mv musumba a
ikibazo cya mbere naganda mubaze ubwo bwato buzaba bwerekeye kugen- kuja muri east africa cyangwa buzo- buzogenda na- no mu- no mu bindi bihugu Mhm.
akabazo ka kabiri Mhm.
ni byiza kandi birahimbaye ko na mu burundi turose ubwato twikoreye Mhm.
niyihe migambi projet d'extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneke n'izindi moyen de déplacement nka voie aérienne nayo nyene ikore ibikoresho nyene twe nyene twiguriye mu burundi tutarinze gutira ico ni ikindi kibazo nari mfise Mhm.
Eh, yego urakoze ugira umunsi mwiza
akoze namwe yego uh, elvis utubazo twa eloge i bujumbura
Eh, ndagushimiye cane eroge ubajije ikibazo ciza cane ubaza yuko ubu bwato buzokorera muri east africa canke ibindi bihugu bushobora gukoreramwo nagira ntangure ntange umuco gatoyi yego kuko ubwato ni bukorera mu mazi Mhm.
bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga tanganyika Mhm.
buzokorera na cane cane mu bihugu eh, ikiyaga tanganyika uravye uburundi ukaraba na tanzania ukaraba na na rdc na zambi nibaza yuko arivyo bihugu biri hive handi la tanganyika Mhm.
rero ubwo bwato niho buzokorera ariko hejuru y'uko bukorera ngaho murazi yuko ivyo bihugu bifise amapo novuga yuko ayo mapo ari ayo kugira ibivuko ari ivyo kugira ibice bi- bitanga ayo mamarchandise mu bindi bihugu vyegereye bisigura ko eh, ibidandazwa bivuye mu- mu- muri zambia ibidandazwa bivuye eh, muri republic democratic du congo bishitse i bujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva i Bu- ko ibidandazwa bishobora kuva i bujumbura bikaduga mu rwanda bikagenda mu buganda bigiye n'amakamyo Eh, nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane wo kwagura igisagara ca eh, ikivuko ca bujumbura ego urakoze Hama ku ku- mijo Mhm, akabazo ka kabiri hama ku bijanye n'ibintu bya proje d'extension Mm,
Eh, twebwe gushika ubunya ngaha ku kiyaga ca tanganyika na cane cane ngaha ku kivuko c'i bujumbura nta nta ngenzi nyinshi zihari mm, zigenda mu bihugu zambiya muri republique democratique du congo mu muri tanzania baciye mu mazi mm, nagira ndabamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato novuga buri mix bujya butwara abantu mhm, bwongere butware ibidandaza mhm, ariko ico buzotwara nyamukuru ni ibidandaza mm. Yego, rero urakoze mugabe isubira yuko n'umuntu azoba akeneye ku- kuja muri zambia akenera kuja muri tanzania na cane cane kuri kigoma Mm,
turashobora kumufasha muri ubwo buryo icyo nkaba nibaza yuko eh, hari ibibanza byiza biteguwe Mhm.
muri buno bwato kugira abantu bashobore kugenda bamerewe neza gushika urugendo rwabo rurangira urakoze cyane Ah, elvis duce tugusaba turumva ah, ijwi ry'imashini inyuma yawe bikunze ukayimyutinga canke ukabura yizimije gato kugira ntibigume bitu bitugaruka ko uzo ukoze Ah, twakire na jean mugisha ku yundi murongo wa telefone jean mugisha ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane muhererega mugisha
emeye zandiya rusaka zambia rusaka ngira ngo musumba ah, izobashikira bukebuke akabazo kawe kwa elvis
ahubwo nicyo nagomba budico aho uhereye ku cyo nagomba mvuga ahubwo eh mhm, njyewe nagomba umutama nyene rw'isi mhm, ngira igende iki gihugu cya zambia ndakibayemo matogira ingendo zitari nke zo mu- mu burundi n'ino urabye urugendo dufata urugendo rwo kuva ino duciye n'imodoka tugaca muri tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine mhm, kandi n'urugendo ruba ruruhije ibi rero mu burundi hari hasanzwe ubwato bwa kongo bwashobora kuzana abantu muga benshi baca mu kinyegero bakava aho bita impurungu zambia bagaca baca muri kongo bakubukira bubwira kenshi baca bajabukira mu kibitoki niho mhm, baca bajya mu kirumba imigeno ntiba ari ibintu byemewe n'amategeko rero ku kivuko cya bujumba je nahaciye muri hari demi bizinesi naho nyine twadoriga kiyo mategeko mbe sinzi ko waba amafise uruhusha rwemera abantu ko bafata ingendo za zambiya mu mu burundi nagomba ndamubwiye ko ngira niba uri buri ku munsi hari abantu baba barenga nk'igihumbi bafata urugendo rwa zambiya n- na- no mu burundi rero aba bantu sinzi ko baba barabiyumviye ko bagasaba uruhusha gutwara abantu kuko ni ni benshi na- ni ngira barenga nk'igihumbi ku munsi mhm.
bagira iby'ingeri yego rero ni iteka kuri twebwe ahubwo kuri uru rugendo twaba dufata dukaca za- tanzaniya n'ahantu hagoye urara mu mashyamba murara- murara muragenda nta nti- ni urugendo rw'isefu muri make Mm.
rero nashaka aduha umuco hama ndanakeje n'igihugu cy'u Burundi ko niteka ngira twatewe urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri zambia mbe uri muri rusaka
Eh, ndi santere nyine mu rusaka vile urakoze ugira umunsi mwiza ngaho rusaka zambia
okay, okay, namwe.
ego elvis akabazo ko muri rusaka zambia Mm, mubyo shaka mm. arakumva murakoze cyane murakoze cyane Eh, twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku ngenzi ziva ngaha i bujumbura zija mu bihugu duhana duhana bihana urubibe na n'ikiyaga ca tanganyika ni naco gituma twashizemo ico gisata cyo kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko mu gisata cy'ukunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyaje yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonseri nimba ari mu ma ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagenda mumenyeshe yuko twe natwe tuba dufise ama autorisation impusha zikwiye kugira dushobora gukunguruza abo izo ngendo yego aho rero ni umutekanya cyane ariko hejuru y'ibyo wonya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko rero tukaba tutabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga cya tanganyika yuko twebwe turi mihora iruguruye tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko y'urugendo tuzoheza impusha tuzaba tuzifite murakoze
urakoze elvis kuri uwo muco uri kuratanga twakire na emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndi i kigali mu rwanda ikaze muri muri isangano twagutumiriyemo umwe mu bazi umugambi wabyaye mv musumba a
akabazo nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoremo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bibasaba gukora gukorera mu burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga urakoze emmanuel kigali mu rwanda bwira umunsi mwiza urindirira inyishu ku iradiyo
murakoze cyane elvis ndagusubije mikoro n'ijambo
yego emanweri murakoze cyane kuri icyo kibazo ni ikibazo cy'inkoramutima ni ikibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana leta mu migambi yayo icyo ni ukwitare twaje twiho itera harimo yuko twoteza imbere ikiyaga cya tanganyika bisigura ko umuntu uwo ari we wese azanye umugambi umugambi wo guteza imbere igihugu biciye mu kiyaga cya tanganyika nk'ubirahabye no kuri no ku rubuga rwa adebe murashobora kubona yuko le transport lakist iri mu masegiteri prioritaire leta ishyira imbere ubu bwato ni ubw'abagwizatunga nk'uko n'ubundi mugwizatunga wese yoza akagira amainvestisement mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ni kubera intambamyi rero nkaba nibaza yuko nta ni abagwizatunga prive ku kijyana ibyo koroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashize ko priorite cyane rwose
ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita aga porosantaje na gatonya ibifisemo bwa elvis
ubwato ni ubw'umugwizatunga asanzwe ari afite n'ayandi masosiyete ngaha i burundi amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe musumba ording iyi musumba ording irimo amasosiyete menshi iyo umuntu yitwa mugwizatunga yitwa uwiragiye francois Mm.
rero ubwato ni bw'umugwizatunga yitwa uwiragiye francois Mhm.
bukaba buri muri iryo muri iryo huriro ry'ayandi masosiyete yiwiwe Mm.
biri muri musumba ordingi murakoze twarakoze kuduha umuco Ah, twakire na mm, mala sinzi ko nimba mvuga mvuze izina ryawe nabi uranyihanganira ko niko bambwiye mu buhinga bw'ivyuma mala ikaze ku ijwi rya amerika Eh, Eh, uhere- witwa mala mura mura eh, marke oh marka
marke Eh, yuri uhe- eh, marke yuri kwerere hega marka
zambia zambia rusaka nka bamugisha canke wowe uri mu kindi gisagara
eh, rusaka muri karitsiye bita mutenderi east Mhm. akabazo kawe kwa elvis
manje kuramutse mutumire
arakumva Eh, akabazo akabazo mfise mbaza umutumire ni utubazo dushika tubiri bwa mbere novuga ati "Ubu- uburundi igihugu c'uburundi kirateye intambwe yitega ku gihugu no ku bakibamwo akabazo kanje mfise naka akenshi turakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku gitoro gikunze guca mu mabarabara ugasanga catevye ese kiba kigiye guca mu kiyaga tanganyika kigashika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga amazina abaho ibitaro bishobora guca bimeze gute akandi kaba tuhagira kabiri ku mbe ni kubera iki igisata cyangwa umuguzi atunga yipfuje gukora ikintu kinyako gusumba ico leta yoba yasizemwo imitahe nanze nk'akarorero barigeze kuvuga ko uburundi bwipfu bwari bushaka kugura indege bufatikanije n'ishirahamwe sabonoro n'irindi shirahamwe hamwe na leta ariko byaratevye ariko ivy'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba ico leta iba yashyize mu kuboko hoho ni kubera iki akandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza baratwara ingendo zikwije ibisabwa n'amategeko Du- ni ibihe bintu bi- bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azobakwije ibisabwa n'amategeko nibyo nibyo bipapuro duhabwa na migirasiyo hariho ibindi bipapuro biba bisabwa cyangwa murakoze cyane urakoze mark ngaho muri zambia
okay okay murakoze namwe Mm, Elvis urumva ko ufise ibibazo byinshi bivuye muri Zambia ngira biteze byinshi kuri Musumba MV Musumba A
twaziga abakiriya benshi eh mu mwishuri hari ibidandazwa byinshi eh numvise ko hari n'abantu benshi bidepasa mhm kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu normal kandi Mm.
byumvikana eh ku- akaba utubazo twiwereye ndamushimire cyane yuri eh, mark Mhm.
Eh, ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe Mhm.
na cane cane ku kibazo ciwiwe ahereje ko Mm.
eh, avuga yuko eh, donc ibintu vyagwizatunga binyaruka gusumba ivyo leta iba yashizemo imitahe Mm.
aho jewe nk'umutumire wanyu Mhm.
ah, nibaza yuko iyaba harimwo uwuvugira leta Mm.
aho onya nibaza yuko yoba ashobora kuronka ikintu ashobora kwishura kuri ico Mm. ha tu ishure ibi ibikwerekeye jewe ego mm
Ah, yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane intambwe izofasha ababa mu gihugu n'ababa hirya y'igihugu bakeneye ku- koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo Mhm.
ibyo nibyo cyane rwose uravye eh, iyo eh, transport yo yo mu mabarabara ingene igenda ukaraba na transport yo mu mazi ingene igenda cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu vyinshi mu mwanya mu- Mm.
uravye nka nk'ubwato dufate bufise nka nka bushobora gutwara nk'amatoni nk'akarorero nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga Mhm.
birashobora gutwara ibintu byotwawe n'amakamyo mirongo itanu Mm.
mukaca mwibaza muti mbega none eh, amakamyo mirongo itanu ingene ushobora kuyamanajinga kugira harimwo ibintu byinshi Mm.
ingendo amakamyo afata imisozi aduga baca mwumva ibyo bita amortisma ingene bica bigenda Mm.
muca mwumva combien de camions il faut amakamyo angahe aba akenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni igihumbi n'amajana atanu Mhm.
muca mwumva ico bita rotation mbega mfise ikamyo mirongo ibiri canke cumi kugira ivyo bidandazwa vyanje nze ndabikure iyo biva binshikira bizogira amarotation angahe uzorungika izo kamyo zawe cumi uzirungike inshuro zitanu muca mwumva onivo ya consomation mukumva n'ibyo bindi nababwiye bya amortisma amateste ho change biki muca mwumva yuko bica bituma igiciro ci- c'ama- ci- c'ivyo bidandaza Mm.
ni ukuvuga yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri ku ntoyi Mm.
paraporo
Eh, ugereranije n'iby'amakamyo hama ku kabazo Bityo kugira ngo bikubwira eh, yuko- twihute mu kwishura kugira ngo ah, twu- tugerageze gufata ibibazo vya benshi ni benshi baturindiriye ah, Yego.
eh, uza ura- uravunagura Mm.
Yego.
Mm.
bisigura yuko ivyo bidandaza bica bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusuma para ugereranije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacibicishije mu ibarabara murakoze Mhm. hama ku kabazo nako ka ivyangombwa bavuze ati n'abantu ba- bazokenera ivyangombwa kugendera muri ubwo bwato ivyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri mv ya musumba a ni nk'ivyahe
Eh, ivyangombwa ni eh, nibaza yuko uve mu gihugu uje mu kindi birasaba yuko ufise ivyangombwa nibaza ari document de voyage Mhm.
bikaba bivana n'igihugu n'amasezerano canke imigenderanire igihugu gisangiye n'ikindi Mm.
hama ufise document de voyage ukaza bakagushirira ko nimba ari visa nimba ari eh, ibintu nk'ivyo Mm. mbega ndakubaze ga kuvuga mu bisanzwe eh, mbe elvis ubu mu- muri mu- muri mv ya musumba a mumeze gute murafise abazobafasha ivyo bikorwa vyose abazoba bari mu bwato ah, batanga utufungurwa bagira iki baraba ko abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ivyo bintu bose yego cane barategekanije urakoze twakire na gana ku yundi murongo wa telefone gana ikaze gana ura- uratwumva uratwumva kuri telefone ga u- kana gana muhinga bw'ivyuma sinzi ah, izina bariko barambwira ko ari ndiko ndabumva ni kana ntabwo ari gana ni kana urantunga bambariye gana vyari vyantangaje na jewe Aka- uhererehe ga kana
ya ndi mu gisagara cagomba muri kongo igoma haravugwa maki Ye. ni ameza turaba turashima Mm. Um, u- akabazo kawuvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumire a- yishure avunagura wihute rero ubaze kana
bo nomanza kubashimira by'imvamutima by'imvamutima n'intambwe ku burundi n'intambwe ndetse no mu ma- no ku bara- no ku bari- no ku banyamahanga bumva uburundi akabazo kanje ka mbere musumba turashaka kumenya iri mu kiyaga tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wawiyumvira ubwa mbere ako ni akabazo ka mbere mugenzi ubonekeza icikagurika ry'ibarabara rya bujumbura hari umonge buri kanya mbe musumba bitegekanya gupakira abantu ibakora ku kivugo ca bujumbura ibashira mu ntara za rumonge n'amakamba akabazo ka kagira gatatu ari nako ka nyuma bavuze yuko bazopakira abafite ibyangombwa mbe mu ntango ubu musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi cayo bikiri mu igeragezwa mbega nimba yat- niyatangura itegekanya gutangurira hehe mu bivuko bigize mu bivuko uburundi buhurirako n'ibindi bihugu bica mu kiyaga tanganyika murakoze ndabindurira kanyisha ariko kana ikibazo camwe ca mbere ndagihindukiza kuko babajije ngo hari habuze iki akubwiye ko ah, hari ibibazo adashobora guterera umutwe bo bariyumvira uyu mugambi barawukoze ahubwo ndamubaza uyu mugambi icatumye muyumvira n'icahe unkundira akabazo kawe ka, nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize n'akakiwanje urakoze kana muri goma
yego murakoze ego elvis akabazo ka mbere ndagasubirije ni giki inkuru y'umwana isubira inyuma tubwiye ibya musumba ryari byatanguye kwiyumvirwa mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ariko none ni giki niyahe mbarutso vyagenze gute ngo muvyuke ba nyene umugambi ba nyene iciyumviro muti turakwiye kuvyara a- akana kaka- kakato canke ni urwana runini kuko nabonye ari runini Eh,
murakoze cyane diara mm,
Eh, eh, nagira nababwire yuko eh, ibi kintu cyose kiragira aho gihereye n'aho gi- n'aho giherera mhm,
umugambi twebwe aho twawingiye n'aho twaboneye yuko cyangwa tukaba konse yuko ico kintu bikenewe mm,
ego hama aho tuzo- aho tuzokorera ngiriye ko ku kibazo yarabajije ati mbega muzokorera hehe twe tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru mm, byo mu kiyaga ca tanganyika mhm,
ikivuko ca mpurungu ah, mu gihugu ca zambia kigoma mu gihugu ca tanzania karundu mu gihugu ca republique democratique du congo karemi mu gihugu ca republique democratique du congo mhm,
ariko eh, umugambi w'uko two u- wa- bujumbura rumonge canke nyazarake mm, ko abutubwiye ngira ngo nawe nyine tuzaheza tuwiyumvire turabe uko twoshobora kubishira mu ngiro murakoze mm. urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera rwa mbere rwa mbere na mbere
Eh, gushika ubu unyama kubanza tukabangira Mm.
ego Eh, hanyuma ngarutse kuri ka kabazo ka mbere numva nk'ifise inyota ari haho utashikiye wavuze ati "Ah, igihe cose umugambi wiyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari- hariho igihe uvuga ati ndavyutse ngiye ku kiyaga n- nshaka kuja hariya ndabona eh, nicaho ikintu ca mbere cabasunitse hambavu yo kuvuga ngo birakenewe hari yindi kintu cabasunitse hari impano mufise muri mwebwe mwumva mukunda mu vy'ubwato hari ikindi kintu ca kabiri canke ca mbere cabasunitse mukavyuka umunsi umwe ati- muti dutegerezwa kubona umugambi w'ubwato ukorewe mu burundi
ego mm.
Mm. Eh, ico kibazo nibaza ko jewe nka jewe congora kwishura Mm.
Eh, ariko kuri la prochaine fois mu misi iza mushoboye gutumira nk'umu amateur Mhm.
umuntu washoboye gu- gufinansa ico gikorwa Mhm.
gutanga uburyo bw'ico gikorwa nibaza yuko yoba eh, yoba ahagaze neza kugira ashobore kukibishura neza Yego. nuko twakire na norbert ku yundi murongo wa telefone ni norbert ikaze ku ijwi rya amerika
muraho neza ego turakomeye uherereye hega norube
ndi mu rwanda mu karere ka rulindo umurenge n'uwa buyoga
mu buganda muri uganda
ibuyoga sabwe
umurenge wa buyoga uri mu rwanda canke Akare- Ah, mu rwanda mu eh.
rwanda akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
Em, mbere na mbere tubanze tumushimire ibisobanuro byiza ari gutanga kuri ubwo bwato Mhm.
ariko se njye mwibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu Mm.
eh, ni irihe suzuma ribanza gu- gu- gukoreshwa kugira ngo iyo mitwaro ibe yajyamo Mm.
ikindi kibazo cya kabiri mwibaza ni se ubwato bushobora wenda kumara imyaka ingahe ni urugero wenda ni- ni icumi
Mhm.
Eh, wenda Iki- icya gatatu mwibaza ni se ubwato Mm.
mu kubukora hari- hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko wenda umuntu ashobora gutumiza imodoka urakoze ugire umunsi mwiza Yes.
Mhm. utubazo twa norbert elvis
Aha.
Mhm.
Eh, norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere y'uko ubwato bugenda Mhm.
yego cyane amasuzuma aba kuva mugitangura kubwubaka kuko hariho abahinga babijejwe hari ibisata bibijejwe hariho igisata ca autorite maritime kiri ngaha i bujumbura ngaha muri iki gihugu cacu ico gisata gitezwa kuba inspect gusuzuma ku etape par etape ku rugero urwo arirwo rwose ingene inyubako ziriko ziragenda ingene eh, ibikoresho mushirako ingene bimeze ingene biri biri certifiye gushika nagira ndabamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka eh, nazo nyene n'amazu aba afise aba abazikontorora mugati ikintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira dushira mu mazi hama tugaca twiyumvira yuko tugira tugende oya haba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubu unye tukiri kumwe kugira bashobore kugira amasuzuma akwiye yego hama yabajije eh, umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi arashobora kubwubaka oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri um, mv mv nguma avuga ngo mv mv musumba a bwubatswe n'abandi
mv musumba a Mhm, eh, ni umugambi w'umurundi mhm. umugambi ni umurundi Ababwubatse.
ababwubatse ababwubatse ni expertise yo hanze Expe- nta murundi arimwo yashize ko agatoke mu kubwubaka gusakara gush- barimo Mhm, barimo mhm, mugabo novuga yuko eh, kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu enjeniyeri hakabaho gushako ama- amatafari hakabaho abavoma hakabaho ariko nabamenyesha yuko eh, le poste cre mhm.
zaba zifishwe zifishwe na expertise importe kubera ngaho i burundi iwacu atari twari dufise yego Ah, nimba atari banga ah, abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyahe bihugu
Eh, hariho abava mu gihugu kibanyi ca kongo Mhm.
bamaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca kivu Mhm.
Eh, hariho abava mu gihugu hariho expertise muri kenya hariho expertise zo mu buhindi n'ahandi handi henshi eh, eh, mu- muri peyiba Mhm. yego hanyuma muri ah, muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa c'ivyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urwo ruganda muri muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
No, tubuze urugero nibaza ko noheza mfatira muri rusange kuko mumbajije nk'urugero ajeho noheza ndababwira ati katovin pusa n'abarundi eh, paswe umurundi niwe yashizemo umutari Mm. bakoze ibyahe bikorwa u- hambavu y'u- y'u- y'umutaha ibikorwa bwego nyavyo kuvuga agatafari ndashizeko nimba kajako navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa vyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato ni nk'ivyana
Mo, eh, n'abo bantu bo hanze baherekezwa n'abarundi Mm. wotubwira nka bimwe mu bikorwa Ariko, mo, nka- nk'ibya surire hariho abarundi baherekeza eh, mu bintu byinshi mu maposite menshi ba- abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uriko urakora umugambi harajamo n'ukwigisha Mm.
kuko ubwo bushobozi dukura hanze ntituzokwama tubukura hanze igihe cose kubera yuko eh, ni kuri ni ku ni ku nyungu z'uriko arubaka kandi no ku nyungu n'inyungu za twese dutoza Yego, urakoze kwigishanya cyane Mm.
Yego.
nturaheza kwishura akabazo ka norbert eh, elvis unkundire ndamuciyemo gato nce njyanyiranya n'uwitwa teofila ziri ziri kinoza yatwandikiye kuri eh, facebook kuko bisa nk'ibyo yejeje kwishura ati none eh, hari amakuru avugwa yuko bwoba bwarubatswe cyane rwose n'umukongomani ngo asa- usanzwe yanditse mu kinyarwanda ukora amato ya etablissement sirimu yitwa emmanuel ngo yakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga ah, elve niyo niyo niyo nuko urakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato hajya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe co- co kubaho imyaka ingahe
Eh, mu busanzwe ubwato Eh, tuzi yuko muhora mutembera kuri ku kivuko ca bujumbura Mm, ndahaheruka kera mbere ya bibiri ne- ndahaheruka haraheze imyaka mugabo ndahazi nara mucungarawe yaho ndahazi cane Mm.
cankarimye muzosanga aho ubwato bwako- bwakozwe igihe aba- abazungu bari bakinga urundi muri demokarati ya kongo buracakora
yego rero eh, imodoka eh, iyo uriko urayitwara ukayigirira entretien neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi nyene bica bigenda mwivyo nico kimwe twese turizera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba ukagira igihe kirekire bukagira igihe kirekire Ego. ngarutse kuri uh, norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho n'akutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu burundi bwakorewe byose ku butaka bw'uburundi muri kabezi ku butaka bwa kabezi canke ah, hariho twavuye hanze tumaze gukogwa
aho rwose rwose rwose bwa- bwakorewe mu kabezi gusa ivyuma nivyo vyavuye hanze urakoze ahandi icyuma ca mbere cateranijwe mu kabezi muri mu ntara ya bujumbura urakoze duce twakirana mm, leonard leonard ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
iyi murakoze mm, werega leona
mberereye mu ntara ya ngozi aho bita muri komine tanga muri komine tanga ndahabona akabazo kawe kwa elvis twagutumiriye
Eh, akabazo kanjye nshobora kubaza umutumire Mhm.
bwa mbere ndamuramukije arakumva ndabaramukije cane
Mm, hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute akabazo ka kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenegwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingendo
Mm. Ah, ushaka kuvuga nka hahandi uri mu bwato ugafungura ukanwa akantu ukaryama ukagira iki ah?
Eh, Eh. Yego.
akabazo ka ego gatatu murakoze cane Mhm.
ikibazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga ko bagira isangare Mm.
utubazo twanjye twari utwo murakoze urakoze cyane leonard ngaho ingozi
yego namwe murakoze ku ijwi rya amerika Ego. Uh, elvis umwishyura uvunaguye kubera hariho benshi baturindiriye ku murongo wa telefone ushaka guha amahirwe bakabaza
ndashimiye ububajije ikibazo Mm.
Eh, ubwato buzoshobora gutwara hejuru y'ibidandazwa buzoshobora gutwara abantu bashika ijana ba- barenge ku basanzwe babukoramo Mm.
hama ubwato yabaje yuko ubwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko eh, eh, ca gisata nababwira ca autorité maritime Mm.
autorité ferroviaire ntibashobora kureka ubwato ngo butembere budafise eh, ico novuga système de sécurité Mhm.
Eh, ikindi kibazo yabajije ni ikibazo eh, ni ikibazo
yabajije ngo uh, abantu ngo ubwato buzaba bufise ivya nkenerwa byose umuntu akenera Aha, eh, hamwe uja yego, muri dushe yego.
ukoga ukaryama ukanwa Murakoze cyane.
ukafungura Mhm.
murakoze cyane Mm.
ego cyane Mm.
harimo amashambwe harimo aho baryama hariho ah, aho bicara hariho aho baja muri dushe Mm.
Eh, byose birimo byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ibyo akenera birimo mu bwato Mhm. hariho ubwato usanga bwubatse ku buryo bwa kijambere aho uravuze ko indani umuntu adoshobora kuryama akiyoga agafata akantu ku ku kabaraza kabwo sinzi ko byitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda
ego cyane yego urakoze madiba ikaze ku ijwi rya amerika dusangira ikiyago
ndageze mwiriwe Eh, uhererega madiba
ni mu rusake muri zambia zambia Zambia.
Eh, akabazo kawe
je mfite utubazo tubiri nshaka kubaza uwo mutumire Mm.
wumvise ko hari ubwato buroba butwara abantu n'ibintu Mhm.
bagomba kumenya ati mbe mw'abo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hariho nk'agerwa ati hariho amakargo usanga avuga ati arafise igituro kanaka mu gihugu ca kinaka mu gihugu kinaka ingendo buba bateguye gute ico ni ica mbere ngo gute sintahuye akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu urazi ko tanganyika igizwe n'ibihugu bine Eh.
ingendo bate- uba bateguye gute dufate ati irova mu burundi iki ihagarara i tanzania canke irangure i zambia canke barovuga ati ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu iki n'iki n'iki ako kabazo Ukwezi yakishuye aravuga kunaka, aravuga ingendo ziteguye mu yuko gihugu iki n'iki ya- n'iki.
ya- yakishuye aravuga yuko ibihugu bazoza baracamo n'aho bategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi tata kaburungu radiyo yacu viwe wa Okay, kaburungu iki- ko ikiba- ikibazo ca kabiri Mhm.
dusanzwe tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi kenshi usanga hariho burya bwato buto buto tu- nk'utumarine usanga tu- twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisida two kurokora abantu ubwo bwato bwoba bu- budufise tujya twato duto urakoze ugira umunsi mwiza mwiza muri zambiya madiba ego murakoze ego akabazo ka, Murakoze.
ka madiba muri zambiya elvis mm.
Eh, nagira mu bisanzwe nabyishuye Ka- ku twato dutonya yuko ibyonya biri muri bimwe bya sekirite nababwira okay donc utwo twato tuzoba Yeah.
tuhari elvis uratwumva
kandi ko ndabumva ndiko ndabategera Eh, nti- utwo twato duto duto duherekeza ah, rujya rwato runini tuzoba tuhari
afite n'utwato bashira indani hama anka bashaka kugira baka- akabi- akabi- utwa- akaba ari two tubafasha kugira ba- utwo turategekanijwe ego urakoze Ah, hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi ntiyama yorohewe ngo birerade intambamyi wumva wowe ushobora kusabikaniriza abakumva kuri ino saha mwahuye ahanini zari nk'izahe kuva muciyumvira mv musumba a gushika mushikane iyo mbanyi yanyu
Eh, intambamyi ntizibura nk'uko muhejeje kubivuga Mhm.
intambamyi hari izo eh, hari izo umuntu abonye ashikanye igikorwa avuga ati no kubyibagira ukabyibagira Mhm.
mbwa intambamyi ntizibura Mhm.
Eh, ariko kubabwira ngo intambamyi twahuye ni izi izi oh, zirahari ariko nibaza ko nta inzitwara ishobora gu- gufasha abatwumvirize we ntacu abatumviriza eh.
yego.
hanyuma nimba Ahubwo nimba atari rero- ibanga hari utubazo tubaza rega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
Eh, niyo nibaza yuko ikibazo nk'icyo nibaza ko twakibangira ako gatoya nibyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi iri imbere umaze gutangura kuja gukora ingenzi kugira twumve i- ibavu mwavunyitse bwira akabebe kanyu kaboneke Eh? ega izo yindi porogaramu Eh, urakoze twakire elias elias ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane Mm, uvunagure mu kubaza ko yadusigaranye iminota mikenya
yego uherereye hegayiriye
yewe mperereye mu kayanza muri komini matungo kandi mbanze gushima ukuntu mwaba mutwakiriye Eh, ko urakoze ni bwa mbere Eh, ni rya mbere tugukomera amashini ikaze ku ijwi rya amerika niko twakira abantu iyo tubakiriye ubwa mbere yego nange murakoze cyane Eh, yakoze nadia ataha Eh.
niwe yagushyize ko ku murongo
yego nonyine no kuri abakozi Mm, akabazo kawe Eh, rero akaba- eh, akabazo kanje Mm,
eh, ni aka- aku ubwo bwato bwaba bwarakorewe ngaha mu burundi mhm.
mbega nagira bumbarize umutumire mbega bwoba mbere y'uko babushyira mu kiyaga baba barabukoreye baba barabusuzumye kugira ngo bube bukwije nyene bya ngombwa ko mbona ubwato bwinshi bukunda kuro- kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangange Elias kubera u- ari ubwa mbere tukwakiriye si sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza birabutugora kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis eh, eh, Elias ni ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka sivyo reka umwishure wihuse ndazi ko wari wishuye ako kabazo kiwe eh
nagira elias ndamusubiriremo gatoya Nagira- ndamubwire yuko kuva ubwato butangura kubakwa hariho abahinga babijejwe baguma babikurikirana ku mwanya ku mwanya ku mwanya ku mwanya gushika aho turusha mu mazi yego nibaza yuko no bigeze aho ngaho ego birakwiye mu- mu buryo buvunaguye ego um, reka nsubire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira ibara uko risa uratujana indani uratubwira ati hazoba hari aho baryamaho bogera bafungurira ariko abakorayo bamwebwe uh, mwiyumvira umugambi nawo muzokorana vya hagufi na hagufi ikintu c'ubwato ni ikintu urumva buribira uko biri kose hariho ubwato twama twumva twa- bwagize insanganya mu bushinwa hehe hehe kandi vyitwa ko vyakorewe mu bihugu bimenyerewe cane muri ivyo bintu amahugurwa mufise ga elvis arakwiye
twebwe twe twibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye Mm, nababwiye yuko twahamagaye abantu benshi b'ahantu hatandukanye mm,
tu- bakaduha ubumenyi bwabo mhm, aho hose twari kugira twirinde amasanganya nk'ayo oyo mm,
Eh, nababwiye yuko hariho amamezero da sekirite Mhm.
dufise mm.
aho hose ni kugira twi- tugerageze amasanganya nk'ayo omya tuyevite Mhm.
tuya- tu- tuyagabanye Mm.
Eh, Yego.
ico ntushobora kubishura ni uko bumva yuko muvuga muti bavuze bati n'ubwato bwo mu bihugu bya buraya bya ushobora ku- ushobora kwibira Mm, ariko twe twi- twibaza yuko eh, ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ivyo bintu kuko ibyo ari byo byose eh, nk'umuinvestisseur ushobora kuinvestisha uvuga ngo ndiko nainvestisha ku ku bwato buzosa bw'ibiri oya Urumva ku- yuko ku- twe ku mahugurwa dufise nabaza kuri ayo- ku- ku mahugurwa mahugurwa guhugurwa mu buryo butandukanye ni ikintu gisa nka gishasha turazi twa twato dutonya two mu rumonge na hehe amahugurwa eh, eh. Um, ahubwo aha.
ahubwo amahugurwa aguma akenewe cane aguma akenewe cane n'ubu yakeneye
Mm, kuko eh, bavuga yuko mu gifaransa bavuga ati l'homme normal attend jusqu'à la mort mhm. Yego.
umva ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma yiga aguma yiga
Mm.
ibyo ni birumvikana ibintu dukeneye cyane Yego. hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto nutubwiye ngo ruzova ha rugende hariya ariko mutegekanya ko amafaranga make ya nyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu marundi ku muntu
Eh, hariho abajejwe kugira amasitrategi murazi yuko entreprise yose iteza kuba baragira strategie commerciale baragira eh, hama akagera igihe bakayishira ahabona bakavuga ati tarife ni iyi donc igihe turashika ku- kuri iyo ntambwe muganibaza yuko vuba cane bizotwitura bazobimenyeshwa yego hari uwitwa niyo nzima Crorina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakwiye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu c'amata n'ubuki Eh, a- a- sosiyete yanyu yitwa Musumba Cargo murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukorerwamwo ubwato
Eh, twebwe Mhm.
uruganda turarufise turafise aho donc aho gukorera ubwato hama ndanabamenyesha yuko ubu si ubwato bwa mbere tu- dukoze ni ubwa tuzoba kangahe dukoze ngo tuce duhagari- tu- ngo tuce duhagarikira ngaho Eh,
vuba tuzo- turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi mhm.
turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa Mm.
twizera yuko kugira umva n'uruganda ruzoba ruriko rurakora rubandanya rukora Mm.
nizera yuko abazodusaba expertise aba ari bo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura Mm.
hama bakaronka inyishu itomoye Mhm. Ego. Uravu- ubwato uko bwitwa ni Musumba a eh, MV Musumba a. mbe MV ni kuvuga iki ga mu mpfunyapfunyo yayo MV eh, ni moto canke ni
aha bayita moteur vertical mo- moteur Ni moteur vertical ego Eh, uri mu gifaransa Mm. mwarashize ko akarimwe a ha- ni seri ya mbere hadoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita musumba ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzogende muratororokanya urutonde Eh, yego cane Mwa- mwabitahuye cane rwose Mm.
bashize ko igiharuro kimwe hanyuma tuzoshira ko igiharuro kabiri yego tubandanye mubandanye nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ah, hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti nti- vyakunze kubera ko neho namo amatelefone atashoboye ko tubatora ariko naco tubatumire kongera kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com ntirahereze kuri muno butumwa bwa ndayishimiye valentino ati kubukora ni kimwe ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakaz- bakazama ba- butamaze bukazama butamaze na kabiri iki kibazo mwoceshwa kwiki kuri valentino ga elvis
ahubwo ndamushimiye cane valanta Mhm.
Eh, nibaza yuko iyo onya ni ni nk'urugohe atuvuniye Mm,
ariko arutuvuniye natwe tubifite ku mutima mhm.
Eh, twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubwo na- n'ubushobozi bwabo Mm. amatoni aho rero ntagira mwatubwiye amakenga Mhm.
ntagira amakenga nta nta kurenza nta oya, Mm. yego yego urakoze cyane imbere ko tugusezera udusubize gato indani mu bwato apana inyuma yaho imbere hari ivyumba bingahe muri musumba muri mv musumba a hari ivyumba bingahe by'abantu Eh, harashobora kwicara abantu ijana Mhm.
Eh, hari ibyumba bishika kuri cumi na bitatu Mhm.
yego ivyo vyumba cumi na bitatu bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamwo bangahe hariho no, kandi ni- n'ama- n'amasekoze uko nobivuga yego Eh, kurakoze cyane elvis reka ndagushimire cyane rwose kubona wemeye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri un- buno bwato mm, mv musumba a nkibutsa yuko elvis hatunga imana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranira na hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijwi rya amerika n'iryongera kukwikora ko ku yindi migambi itandukanye canke uza kutubwira aho ubwo bwato buzoba bugeze uzotugamburukire nk'uko wabikoze uno munsi
Eh, murakoze cyane diana ego nuko kuri mikro mwari kumwe na jewe diana ni nahazwe ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa mv musumba a ni ubwato uburundi bwaronse ku ncuro ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavyumvise ko mu babukoze harimwo abarundi n'abandi bahinga mvamakungu uh, tubashimire ko mwandanya kutwumviriza no kuba mwumvirije kino kiganiro rero bakozi abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma yari nadia taha na ingenieur cornelius ahanje turongera saa kumi na